buri cyumweru kuri iyi saha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
turabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turongera tugiharire mugenzi wacu eric bagira ubusa ari mu rwanda mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro za radiyo ijwi rya amerika mu rwanda ni eric bagira ubusa ubasuhuza ikiganiro dusangira ijambo cyacu cy'uyu munsi twagihariye ikibazo cy'imiturire mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka musanze nubwo ari aho twahisemo siho ikibazo cy'abatuye nabi kigaragara gusa muri ako gace k'ibirunga haboneka amazu ameze nka nyakatsi ni amazu menshi mu mpande agaragaramo ibiturusu byumye cyangwa bibisi bitewe n'igihe buri muryango wabishurikishirije aha ndibutsa ko nyakatsi igiye kumara imyaka isaga itanu iciwe kuri gahunda y'ubutegetsi bw'u rwanda muri iki kiganiro turaza kureba impamvu nyamukuru itera imwe muri iyo miryango kuba mu mazu ateye atyo biradusaba gusura imwe muri iyo miryango ituye muri ubwo buryo nubwo biri uko gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi bibiri na cumi bibiri na cumi na karindwi ku butegetsi bw'u rwanda itomora ko abanyarwanda mirongo irindwi ku ijana bibiri na cumi na karindwi izabasiga batuye mu midugudu kandi neza mu gihe mirongo itatu ku ijana bo bazaba batuye mu mijyi ese birashoboka ko n'abatuye musanze mu mazu bigoye kubonera amazina kandi no mu bihe byahise baramye batuye nabi nabo bizabageraho igisubizo ni muri dusangire ijambo tubahayemo ikaze dusura umusaza francisco sebitabi mu kagari ka kabazungu mu murenge wa musanze ku masaha ya saa cyenda n'igice za nimugoroba no kuvuga igicamunsi mu karere ka musanze mu murenge wa musanze mu kagari ka k'abazungu ahantu ubona ko agace k'ibirunga imvura ihitutse imbeho ni yose nubwo bimeze gutyo ndabona amazu ndi bugite se nyakatsi kuko ndabona ni amazu arasaka hejuru mu mpande arashuritse n'ibitusu kuyaha izina birangoye muri aho muzeyi amakuru uraryamye se Yicaye ndi kota.
uri kota Eh,
uraho uraho muzeyi mukomere mukomere da.
yego yego Muri amahoro.
yego Eh, Imana ishimwe.
niyimbazwe Nimukomere nimukomere.
yego yego Amakuru amakuru yanyu.
amakuru ni meza Amakuru ni meza.
Mm.
N'ejo gazahora imeza n'ejo bundi.
Eh, Ngaho agatebe ko kuruhukiraho ariko.
nitwa eric ndi umunyamakuru wa radiyo y'ijwi rya amerika Eh, Ah, tugeze hano turabona ikota mu nzu eh, ishurikishije ibyatsi ni ukubera iki mwubaka gutya muze none tu- n- n- none naku- n- none nakubaka nti nayo ko ari nayo ko ari udufaranga na ko ari udufaranga nabonye nkabyura umuturage akayinshingira saca nkabura agafaranga ko ku- ko kuyishiramo nk'agataka nakubaka ndetse wampaye izina ni ukwishobora ubundi bukozi si n'ubundi bushobozi bwo mfite ngo ngo ubu ngubu sindi kotera ahangaha mpaga amashiga ahangaha nca ni ukundi kundi niko se muze Mm.
wavukiye inaha i musanze jewe kuva kuremwa kwanje kuva kuremwa kwanje i- uwiteka aki- ai- akiza kunduka aki- akinshira hano ku usina nahangaha niho data na mama niho n'abasanze ariho navutse bari ahangaha ntabwo mu buzima bwawe wigeze uba mu nzu yubakishije ibyondo cyangwa se iriho itaka oya nta- ntibibaho iyo navukiyemo navukiye mu nzu y'ibyatsi gusa aho uyu mubyeyi wacu ahaziye paul kagame rero ahagereye ahangaha ubwo ngubwo nibwo aduhaye aka gasakaro ko hejuru ubwo ngubwo ndatangira ubwo ngubwo m- m- mba mu kazu mba mu nzu isakaje amabati ubwo ngubwo naho i- ibyatsi na- nashakaje amabati ubwo ngubwo nananshira mutu dutufe tufu uri kureba abari two nshishisha ntabwo muba mufite impungenge ko mushobora gucana ibyatsi mukaba mwatwika iyi nzu kereka ari gisita yabaye gisita yabayeho nshobora kuja hanze naja hanze umuyaga gwahuma gwagurahura gukaguraha kuri ibyatsi bikaba birahiye ikibazo cya malariya se muze uretse na malariya n'inzoka navuga ko zinjira oya nta malariya iri ahangaha dufite nta nzoka ziri ahangaha dufite ntazo ndahabona ari umurangara uko ari umurangarana ni uku nguku gunameze gusa nta n'uzindukiye hirya aka- a- akazana iyo malariya iyo ageze ahangaha iraguruka kuko ahangaha urumva ahangaha ni mu manyinya y'imbeho twavukiye mu- mu mu mbeho ya mu mbeho y'amanyinya gusa turi mu nzu z'ibyatsi turi mu kigunda twahomeshaga a- amasegi y'inka izi ngizi inkoko muziraza hehe nyine inkoko ndabona ziragenda zitora hafi y'amashyiga muziraza hehe ndabona aka gashwi kadusanze mu ziko Eh, aka ngaka aka ngaka mfite mfi- mfite mfite aha ngaha mu nzu ikirunduru naboshe ubwo ngubwo nicyo nshobora kuzi- kwinjiramo ubwo nkazifungiramo zikarara umwo ngumwe imituro ntabwo izitunda nijoro Oh, eh, ntibishoboka I- ikayitunda ikayitunda nijoro, mba nazikingiye na- nazikomeje Eh, ubu se mu- mu- hano mu- ugiramo inzitiramibu yewe nde- nde- ndayifite ariko ubu ngubu nti- ubu ngubu ntaho imanitse irara ku mugozi hejuru biteye amakenga ariko rero ku- kuba guco rero kuba guco ni kuko nta ni uko nta byononye biri aha ngaha byono byonona umubiri umubiri wacu nanga abana bacu niba Oya.
nkumva neza ni ubuzima mwamenyereye oya ni ni ubuzima turabufite aha ngaha rwose bwo bwaho ngaho nta nta musugusugu dufite gu- gu- gwerekeye za ngo ni ubusimba buja kurya umuntu nanga ni ubuki bu- bugira bute oya ntibishoboka rwose oya nta i- ibyo ntabi ntabibaho impamvu nyamukuru ni iyihe rero impamvu nyabukuru kubungunjewe ni ukutishobora abishoboye bo bari mu mu- ubu ubu ngubu baba bari mu mazu ba- nk'inzu barayi- bayiteraguye hitwondo barayihomye ubwo ngubwo rero ni ikintu ukutishobora ubutegetsi ukabusaba iki muze ngewe U- u- u- n- none ubutegetsi nabusaba iki Uh, ubwo ngubwo wamugana urimo ku harya umuntu asabaga uri kumureba mbere na mbere paul kagame aki- aje- aje- aje- aje- acinjira ahangaha muri rwanda yo gasheja asanze baransoneye umusoro rwa leta rwa magana ane ubwo ngubwo hasigaye amafaranga batangiye mituweli ku- kuva yagera muri rwanda kugeza ubwo mwa- ubwo mwaka ugu ngugu umwaka ugu ngugu niho batantangiye mituweli ubu ngubu niho ndivize gusa ubu ngubu nta ntabwo noje hariya ngo nje kwivuzaho oya kuko ntagira mituweli warumbwiye uti none umuntu asaba umuntu uri kumureba rero urasaba ko bagukubakira n'inzu se ngewe mm, oh, i- i- ibyo ngibyo ibyo ngibyo byose mbihabwa n'iki mbihabwa nu- n'ubutegetsi bwiza turi kumwe nabwo no kundeba kuko nk'ubu ngubu umubyeyi ni umutware nk'ubu ngubu ni mu- ndi kumwe na mudugudu aha ngaha abashobora kuba ni umubyeyi aba ashobora kundebera kureba ukuntu ukomerewe n'uko meze nasi ko mudugudu ko yandikiye paul kagame ngo nimwampe imfashanyo y'inka singiye ndayitunze ndayiragiye simaze kuyitura bine bene wacu bene data bo twafatanyije none se aga- aga mabati ni mu- ni mu mfashanyo yo bampaye du- y'udufaranga bampaye imfashanyo y'udufaranga ubu ngubwo ntintawe urakora ikindi muri utu tubati ntaco natanze ico gihe naho nje ni ukwibera aha ngaha gusa turagushimye muzehe Na- ubwo nawe turabashimye namwe kamuganirize n'abandi numva ma uraho twari twabasuye dusanga mudahari ewe twari dutembeye mwari mutembereye uyu musaza se murabana mu nzu turabana ni umutware wanje eh ni umutware wawe ko mutangana
none ingaruka z'intambara ko ari byo zakoze niko byagenze Eh, niko se iyi nzu nta bibazo ibateje
iyi nzu duteje ibibazo kuko idahomye ikaba idakinze nze ariko tunayibamo nta kibazo kuko tutanyagirwaga
ibibazo uvuga bibateje ni nk'ibihe
nko kugira imbeho nko kuba idakinze itagira amadirisha urumva ko hari ikibazo kuba uri kumurangara nahoze mbwira abakurikiye radiyo ijwi ry'amerika batari kureba hano Eh, ndababwira nti ni inzu bigoye kubonera izina nubwo isakaye ariko impande ni nyakatsi nari mbeshye bimeze bite ntabwo ubeshe kuko idahomye kuki mutayihomye rero twagize ubushobozi bukeya buke gute
kubura amafaranga yo gushaka urwondo
urwondo rugura ngahe se urwondo ikamyo nimba iguraga ama- ntazi igiciro cyarwo
ntabwo uzi igiciro cy'ikamyo Eh, nta n'inzitiramubu mufite ntabwo mujya muhura n'ibibazo bya malariya aha inzitiramubu turayifite ntayo nabonye
irahari temurasaba iki
ubufasha twabusaba bitewe n'uko igihe turimo ntabwo du- ntabwo dushoboye gukora ngo tubone amafaranga yo kubona urwondo ngo duhome ikindi ikindi twasaba ni nko kugira ngo tubone mituweli mituweli ntabwo muyifite ntayo dufite kandi muzehe yambwiraga ko muyibonera ku buntu twayiboneraga ku buntu ariko igihe kigeze baro- baracagura baravuga ngo bari mu cyiciro cya kabiri nta mituweli babona Ha- n'ahandi zirahari nk'izi ngizi amazu nk'aya arahari hari haho n'aho gari hejuru gaba gari kunyagirwa no hasi gameze guca no hasi gameze gute nka hehe umuturanyi dufite aha hirya w'umudamu hariho inzu imeze guca kandi hariho ahari amabati gashaje
nitwa erike ndi umunyamakuru wa radiyo y'ijwi ry'amerika Eh,
mujya muyumva eh, amazu nk'aya ngaya kubera iki ni imbaraga nkeya ni imbaraga nke nawe iwawe niko hameze oya njyewe irahomye nashyizemo urwondo n'iriya n'iyundi muturanyi wagiye Eh, ni iy'umuhungu y'umudamu kugira ngo umuntu abone urwondo inaha imusanze bisaba iki nyine haba ubona ikibazo imbaraga nkeya ahantu ziva hari igihe ushobora kuba ufite wenda nk'udutabo dukeya tutaguhagije mu byo kurya ntabwo wakwinjira muri gahunda rero yo kuvuga wongeye guhoma kandi no kurya bitaguhagije birakabije se ntabwo ari cyane ntobikabije cyane ariko ubushobozi bw'umuntu buri wese n'uko ashoboye niko agenda arakora icyo nibaza muze harambwiye ngo kuva yabaho yabaye mu nzu nk'izi na nyakatsi mbere yabanje muri nyakatsi ariko se ndibaza umuntu yamara imyaka makumyabiri aba akiba muri iyi nzu ntashobora guteganya gake gake akazubaka inzu kwanza ino kubera ko twagiye turahura n'ibintu by'intambara zigiye zitandukanye hari abacengezi batugizeho ingaruka uwari ufite ikintu inka bagiye bazirya utwo yari afite byose noneho bikaba biri intandaro yo kuba umuntu yahera aho ngaho agatangira bundi busha ubwo imbaraga zikaba zigereye aho umuntu yaba ahagarariye akaba ari aho ngaho kugira ngo umuntu abone itaka bisaba iki amafaranga angana Eh, buno urwondo menya ibihumbi mirongo ine na bitanu urwo Ikamyo.
ruva hehe ruva ira kuri muri nyamagumbi ira muri muhoza ruba rungana iki ni ikamyo Mm.
mirongo ine na bitanu ntabwo umuntu ashobora kuyabona hano musanze ni abantu bahinga bakeza nk'iyi nzu y'umusaza ni leta yayimuhaye ukumva kuba atari afite imbaraga zo kubaka inzu ntiyari yabona imbaraga zo kugura urwondo ubwo rero icyo yaba ategereje ni nk'ukuvuga ati uko yari yampaye amabati wenda n'urwondo niko izantekerezaho na rwikaruma nta zindi mbaraga we ubu imbaraga afite ni izo kwishakira utwo yashyira mu nda ye gusa nta kindi murakoze Eh, sawa sawa
gutura neza abatoza hamwe no kwita ku bidukikije isuku ku mubiri no ku mutima mubiharanire ubudacogora
muracyumva ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho tuganira ku ngingo y'ibibazo by'imiturire ihangayikishije bamwe mu karere ka musanze mu majyaruguru y'u rwanda muracyari kumwe na ehaka bagira ubusa tuvuye kuri uyu muryango w'umusaza sebitabi twakomereje kwa dansire nyiraguhirwa umubyeyi w'abana batatu iweho ni ibindi bindi murama amakuru komera komera yego muraho shefu amakuru ni meza mwicara ntabwo nicara iyi wakwicara ntabwo nicara nitwa Eric ndi umunyamakuru narinje ntembera hano i Musanze ndavuga ntireka mbasure inzu yanyu uko mbona iteye kwibaza byinshi niwo mutari kwimeze
inzu yanyu ni mu murangarira ubusanzwe mu mpande ni ibyatsi ariko hejuru naho ndabona ni hanze iyi ni hanze byagenze bite kugira ngo mutasakara mutabona ibyondo twebwe ubwo sinzi impamvu yabiteye
ntuzi impamvu ubone ko n'abasabye ntibambe bande bagwasabye nasabye abatware
abatware ni bande uvuga
nasabye abakuru nagiye kubwira umukuru w'umudugudu nti inzu yanjye irashaje ngo umaze kumubwira arambwira ngo tuzagushira ku rutonde rw'abazahabwa amabati none umwaka gurasize ugundi guraza nyaboneka imvura iranyishe reka da ndagenda mbwira gitifu wari uhari nawe baravuze ati tuzakurebera abona bari guha abandi ariko njyewe mumporaga iki ngo tuzareba mukecuru tuzaguha igihe kirahita n'ubugingo n'ubu urareba uko hameze bampaye n'intama muri vip ubu ngiraga ubwoba kuko impigi zirazaga zigaturuka hariya ahangaha zikaza kuzikurura Inki?
impigi impigi ni ukuvuga imbwa eh imbwa Eh, ubwo nkarara ndazenguruka hari umwana mfite hano waguze agatoroshi ubwo ngafata ibibuye ngatinda inyuma kugira ngo imbwa zitazi- zitazijana ubwo rero ndaho nco mbese naraba nta kintu rwose ntaco Ni- niba nkumva neza waba uzayucira nayo mirase ehe nakora iki ntaco nakora nagira nte ubu ngubu imvura iri kugwa ubu tuganira iragwa ariko iroroheje iyo ari nk'imvura y'amahindu bigenda bite iyo ari imvura y'amahindu urabona aha ngaha habaga amashyiga aha hari- hari amashyiga twacanagamo ubwo rero twarimutse tuza kuyashyira ngaha y'aha ngaha ubwo rero bari abana mfite abana babiri b'abahungu bangana guca umwe ari hiriya mu buriri undi nawe sinzi iyo yagiye ni n'umurwayi wo wagiye ubwo noneho kubera bagomba kurara hariya hariya nta mazu iraraga barimutse ubwo dusa n'abararaga muri kiriya cyumba kimwe twembi bararaga hariya nje nkarara hano ubwo rero iyo imvura iguye duteruraga isafuriya tukaja kuri ririya bakicara kwa ka gatebe nanjye nkicara ku buriri tukarya tukaryama mubimazemo imyaka ingahe Eh, ni myinshi aho iyi nzu imereye guca hasize nk'imyaka none se aho ngereye aha ngaha hasize imyaka icumi ubwo ni ukuvuga ngo nageze aha agakiri mazima ubwo noneho rero kuva muri iyo myaka nk'umunane ishize ganameze guca hari ako kagari nari nasabye hakiri umutware mwiza ampa amabati atatu ariyo ahereye hari ako buriri ubwo niyo twese dusa n'abipfundagamo kugira ngo tutanyagirwa imyenda tugashyira mu gikarito tugashyira mu ntarure nuko tukaryama iyo mucanye hano hafi y'uburiri ntabwo muba mufite impungenge ko mushobora gushya none tumaraga guhisha tukazimya umuriro tugacana agatoroshi ubwo mucana inkwi bwoko ki zidashobora kuguruka kwa nari ibitusi utunze intama zingahe nta handi mushobora kuyaragiza se amatungo
abantu natanga amatungo ganje
gute
munsi ubu turi aho duca nta na mituweli tugira ni ukuvuga ngo ngize amahirwe ikabyara naje ndabona mituweli ubwo rero ntaho nayijanira umuntu ngo ayindagirire kuko nshobora kuziragirira iyo ngiye mu kiraka ndazifata nkazihoheka nkazijyana wajya uzihereza se ahahava
sinyagirwe intama zanjye uri kubona ntanazanuye kubera yuko imvura iri kugwa none ngo zinyagirwe ubu irahise ngiye kuzisubiza hanze none se ukomeje kubasaba bimeze bite?
ewe ndacakomeje cyane habaga n'igihe mpageze nkawe pfu genda genda genda mbese naje kubona mu gitondo nkabona bahaye abandi nkanababwira si ku kagari mu kagari ko ndi kubona harimo amabati mwampaye wenda nk'icumi ngo tuzaguha ngo byitondeshe ngo ntisi mwaje mukansura iwanje ngo twarahabonye turahazi nta mugabo ufite ntawe nsanze ndi kubyira uyu mwana ntise ubundi ariga noneho ariko hari abarimu b'abagira neza batatu bahara kuri teru bamvuganiye baravuga bati uyu mwana nimushaka mureke yige amaze imyaka itatu atiga kuko yavuyemo arimo wa gatandatu atari kubazwa ibiri noneho ugwa gatatu baramufata muri bantu basubijemo uwamufashe asubiramo nko ku ngufu agize amanota meza abarimu baravuga bati noneho ntudushaka ko uyu mwana aba mu rugo ari nibyo ugiye kubasobanurira nti siko mwavuze ngo muri gucama ibobo none iyi myaka ibi ubwo umwa- ag- ibi- agamezi atandatu yize igihembwe kikaba kirangiye abaye umugabo wo kuja mu kiraka mwambabarira akaba ari aho ku ishuri nuko bati "Tuza- uzazindukire ejo ubwo nzindukira ku ishuri nicara mwa diregitirisi igihe ngitangira kuvuga ba bagabo bombi babaraje ba porofeseri nyine bigishaga hariya kuri tero baravuga bati uyu mudamu rwose diregitirisi ntushakure ko uyu mwana yige nta n'amafaranga yabona yo kuriha none muri iyi nzu se dushyire nijoro biba bimeze bite imvura iguye nijoro bigenda bite imvura ya nijoro iragwaga tukirundarunda tukiyorosa tuki- ubwo nyine tukibumbira hamwe mbese aha ngaha aho uri kubona n'ikintu cyose gikwiriye guturirwa hakaba ariyo tucerekeza Mm, n'intama igihe nzizanye nyine yagabanyuka nkazisubiza hariya uko uzibona ubu buzima mubayemo budahindutse ejo hazaza murahabona
mbese ejo hazaza ntekerezaga keretse imana impaye ubuzima nta bindi ni ukugenda gusa ngahaha nkabona turaye turiye iyo ntagiye ntiturya dore nk'ubu niriwe aha ngaha kugira ngo tubone icyo dufata ku mugoroba ni ikibazo ngenze ngiye ahantu ngafatayo ibyo kurya ubundi nkazaja gukora ejo nangwa ejo bundi ahubwo abantu batuye i musanze tuzi ko ari abantu b'abakire ibirayi bireze bahinga bakeza
njye ntabwo mpingaga nta murima mfite nahantuye n'ahahawe na viyupi
basi mufite inzitiramubu
baduhaye inzitiramibu ni uko tutarayimanika kuki mutayimanika kandi mutuye nabi
nyamara tubona nta kibazo dufite n'ahangaha kuko amahombe zikaba ahari
ni ubuzima rero mushaka ko bukomeza gutya abagana igihe mbonye kuyimanikira bipfuye ubusa muri iyi nzu yanjye urabona ukuntu itura inzitiramibu ni- ni ukuntu ukuntu iba imeze undi nkavuga nti iraturirwa ntiramara kabiri ni uko ese ubutegetsi mu nzego z'ibanze ibibazo bwaba bubizi twahereye mu kagari ka kabazungu bwana jean de la croix habiyaremye umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo muri kabazungu yabanje kutubwira imwe mu miryango bamaze iminsi bafashije mu kubavana muri ibi bibazo hari umu- umuturage witwa nyirabyanze vena jacqueline Eh, muri iyi minsi twamuhaye itaka hari n'undi nawe twahaye itaka abandi nabo raporo iri ku murenge eh, hari gushaka ubushobozi kugira ngo nabo tubahomere bave muri izo nzu zishishije ibyatsi Eh, iyo mvuga ngo mwatanze raporo ndibwira ko mufite n'umubare umubare w'abantu mwatanze mu kagari k'akabazungu honyine mwatanze abantu bangahe twatanze abantu bagera eh, muri mirongo inani na barindwi aho ngaho
akagari kamwe Ah, mugeranije n'ibindi bihese ni imibare mito cyangwa yariyongereye ni imibare mitoya kuko mbere yari myinshi ariko tugenda tuba tubafasha uko ubushobozi bugenda buboneka tukagenda dufasha abababaye gusumbya abandi Ah, ubwo hari aho mwigeze kugira imibare mwavuga ko yari myinshi nk'ingahe ba- ndumva bari barenze magana atatu n'abandi mu mwaka wa ryari nubwo ndi mushya hano ariko ntabwo ndi mushyashya mu murenge wa musanze Eh, ndumva ahagana nko muri bibiri na cumi na- na kane aho ngaho bari bageze muri iyo mibare nagiye numva bavuga ngo itaka riragoye kuribona muri ibi bice Eh, iyo bavuga ngo riragoye riguze gute kugira ngo tuvuge ko koko arimo ikibazo kigoye itaka eh, kugira ngo ubone itaka ryubatse inzu y'amabati makumyabiri kuko itaka ry'inaha mu- ni ubutaka bwo mu birunga ni itaka ridahoma ni itaka ridafata ni itaka riseseka eh, icyo bita soro vulnerable ni ukuvuga ngo ni ubutaka buhingwa butari ibumba tubukura rero mu bi- mu bice by'imisozi iryo taka ry'ibumba ifuso imodoka imwe ikamyo igera hano ihagaze ku mafaranga ibihumbi mirongo itanu Eh, kandi inzu imwe ishobora kuzura itwaye amafuso abiri Eh, kugira ngo umuturage ayibemo abona nta kibazo urumva ko ku muturage umwe ni ibihumbi ijana Eh, ariko n'ubundi iryo taka nturikoresha ryonyine birasaba ngo haboneke n'umucanga umucanga nawe ugera hano uhagaze ku bihumbi mirongo itatu urumva ni ibihumbi bigera mu ijana na mirongo itandatu kugira ngo umuturage umwe abe yubakiwe nibura inzu y'amabati makumyabiri eh, ibiho
amajyambere duhora tuvuga amajyambere duhora duharanira ni ka gatambwe ka buri munsi ka buri kwezi ka buri mwaka gahunga ubuzima kaganibubu
nyuma yaha twashatse kumenya uko bihagaze mu karere kose ka musanze bwana jean damascene habyarimana meya wa musanze yabanje kuduhakanira ko nta mazu bafite agaragaraho ibyatsi ubusanzwe nta nzu zubakishije uturusu eh, zihari uretse ko muri kariya gace nyine nk'uko mubizi agace k'amakoro eh, abaturage bagira ikibazo kijyaniranye n'itaka ryo guhoma hasi bakubaka no hejuru bakahasakara ariko bakaza kugira ikibazo kijyaniranye n'itaka ryo guhoma ariko muri iyi minsi eh, na gahunda dufitanye na gahunda ya ami wike hakaba n'indi gahunda twapanze nk'akarere yo kureba uburyo abaturage bari ahantu batagira igitaka cyo guhoma ah, habaho ubufasha bwo kubafasha babe batangira guhoma naho ah, ku mazu ashobora kuba akuze ashaje abaturage bari mu cyiciro cya mbere bishoboye ubundi akarere kagerageza kureba muri gahunda ya social protection tukareba hakurikijwe urutonde na- n'ubushobozi bw'akarere tukagenda tubafasha mu ivugurwa ry'ayo mazu mu kagari ka kabazungu ko nyine barabarura inzu zisaga mirongo inani mu murenge wose cyangwa se mu karere murateganya kuzafasha abantu bangahe iyo mibare yenda iyo mibare murimo kuvuga ntabwo ntabwo nari ifite neza nk'uko urimo kuyivuga ntabwo nzi niba uyivuga ariyo ariko ikiriho ni uko eh, nk'uko bisanzwe mu nshingano z'akarere arimo kumenya uburyo bwo gufasha abaturage cyane cyane abatishoboye mu kubona ah, aho kuba hatunganye Ah, kandi ikiyongeraho ni uko eh, ayo mazu yose uko mwayabonye akuze ntabwo tuzayavugurura ngo tubwire abantu ngo ngo ayo mazu yanyu turayabubakiye ahubwo turimo muri uriya murenge turimo guteguramo umudugudu w'icyitegererezo umudugudu wa- wa- w'umutuzo ni umudugudu uzaba wujuje ibisabwa ugomba kuba urimo amazu meza urimo amashanyarazi urimo eh, agakiriro urimo amazi meza ni umudugudu ugomba kuba urimo agasoko kandi ugomba gutuza abantu benshi bagatura hamwe mu mu buryo bwiza ahubwo aho bari batuye mu kajagari cyangwa hadasobanutse bo mu manegeka bakahimurwa bose umudugudu umaze kuzura tuzahita dukemura ikibazo kinini cya- cy'umuduramurenge cy'abantu bari ba- ba- batuye mu buryo butari bwiza batari bagira amazu asobanutse Ah, kandi ah, uwo mudugudu twatangiye kuwubaka numva rero igisubizo gihari cyo mu minsi iri imbere ko abaturage bose bazaba batuje kandi neza bivuze ko na ziriya twabonye z'ibitusi zitazongera kubaho bizagenda bite abaturage ubundi ntabwo bemerewe kuba basobanutse Eh, icyaje kuba ikibazo ni ni cy'uko abo bamwe na bamwe bagiye babura itaka ryo guhomesha ariko eh, nk'uko nari mbisobanuye mu- hari abari mu cyiciro cya mbere badashobora kwiyubakira bigaragara ko ubushobozi bwabo ari buto cyane abo ngabo bazatuzwa muri wa mudugudu w'icyitegererezo abandi nabo ba- ba- bashoboye kwiyubakira barakangurirwa kuba bashobora kujya bubaka ariko baga- bakubaka amazu meza ahomye neza ikibazo cyari cyabaye ikibazo cy'itaka ari nacyo turimo tuvuga ko tuzabafasha kugira ngo haboneke itaka babone uko bahoma bizatangira ryari
amazu yo kubaka bari twaratangiye umutuzo ubu turimo turasiza n'ibikoresho bimwe na bimwe birimo birahagera nk'ubu ngubu turateganya guhita twubaka amazu muri uyu mwaka ubu twatangiye agomba guhita tuza abantu mirongo imiryango mirongo ine ni ukuvuga ngo hari amazu icumi arimo ah, azamurwa ya fo ini wani agomba gutuza imiryango mirongo ine ubu ubu tuvugana batangiye kuyubaka ingengo y'imari ubwirangana iki ubundi inzu imwe hariya ah, iradutwara amafaranga agera ku kuri miliyoni n'esheshatu urumva niba turimo twubakamo amazu icumi uyu munsi ah, rimwe ari miliyoni mirongo itatu n'esheshatu urumva ko ah, zizatwara hagera kuri miliyoni magana atatu itandatu ariko ndavuga muri uyu mwaka ah, bivuga ko ah, uta- iyo tuzi umwaka utaha ni mu kwezi gutaha kwa munani kwa karindwi tuza- tuzakomeza kubaka amazu n'abapiganyi turabashimiye bwana meya ku kiganiro muhaye radiyo y'ijwi ry'amerika umunsi mwiza n'akazi keza namwe namwe mugire ibihe byiza twongeye kumushimira Shimira bwana Jean Damascene Habyarimana meya wa Musanze ku ruhare agize muri dusangire ijambo ni nawe udusoreje ikiganiro cy'uyu munsi dushimiye na buri wese ku ruhare rwe muri iki kiganiro abari mudukurikiye mumaze no kubihindura umuco namwe turabashimiye ngaho rero nk'uko musanzwe mubimenyereye nimutwandikire mu dutelefone natwe tuzabitaba mutubwire uko aho iwanyu bimeze tubisangiza abanyarwanda hirya no hino ku isi mukomeze munogerwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika mwumvaga eka bagira ubusa naho utaha
amajyambere ababwira amajyambere abatoza
turagushimiye cyane Eric bagira ubusa kuri icyo kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumva aho muri hose iki kiganiro ni umwanya tubaha wo kugira ngo mutugezeho ibitekerezo byanyu ibyiyumviro byanyu ndetse n'uko mubona ibibazo muhura nabyo buri munsi byabonerwa umuti urambye kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza